Iri ni ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turamaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane y'itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo tugasaba yuko abo bose bari bukorane nabo abajejwe intwaro abapolisi n'abandi ko bokubahiriza na ntaryo umumenyeshamakuru kugira ngo nawe aterere agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu uwo ni nesitoro banga umukunzi ayoboye urwego rujejwe kugenduza ibinyamakuru mu burundi cnc avuga ko muri rusange ivyateye intambwe ishimishije mu kubahiriza amategeko turavuga no kuri bamwe mu gwaruka bari mu miryango itandukanye mu burundi bemeza ko inyigisho z'ikigo ubuntu zatumye urwo rwaruka ruvavanura n'agatima ko gukumirana mu vya politike no mu butandukane bwabo turavuga kandi no ku itanguzwa mu burundi ry'indwi yahariwe abarundi baba mu makungu hamwe no ku munsi w'ejo wari umunsi wa nyuma wo kwakira abakandida ku bantu bifuza guhiganirwa ibibanza vy'abadepite mu matora ategekanijwe mu ntango z'ukwezi kw'icenda mu rwanda amara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi utubwire amakuru dufitiye
maramutse fideli tuyahereye muri sudani y'ubumanuko leta y'icyo gihugu hamwe n'umuhari ukomeye uyirwanya barateye imikono ku masezerano y'ibanze yo kugabanganya ubutegetsi agamije kurangiza intambara hagati y'abasangiye igihugu ariko urunani rw'imigambwe icenda itavuga rumwe n'ubutegetsi yaranse gusinya kuri ayo masezerano bavuga ko ibyifuzo byabo bitashizwemo mu byo bemeranije perezida salva kiir azobandanya arongoye leta mfatakibanza naho usanzwe amurwanya Riek Mashar asubizwe mu kibanza yahoramwo c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu n'amasezerano kandi atekanya gushiraho inama nshingamateka y'imfatakibanza izobigizwe n'abashingamateka amajana atanu na mirongo itanu hashirweho kandi n'ibindi vyegera vy'umukuru w'igihugu bine umwe muri bo azobe ari umugore ayo masezerano yatewe ko imikono ejo ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru wa sudani karutumu aje akurikira ayasinywe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu hagati ya leta hamwe n'umuhari urongowe na Riek Machar ariko inyuma y'umwaka ntiyabaye acubahirizwa ibiro vya perezida hano muri leta z'ubumwe za amerika white house vyashikirije ejo kuwa gatatu ko perezida donald trump hamwe na vladimir putin w'uburusiya batazobonana mu nama igira kabiri muri uyu mwaka umuhanuzi wa perezida mu byo umutekano mu gihugu john bolton yavuze ko perezida trump yifuza kuba ararindiriye kumutumira imbere y'uko amatohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza adasanzwe robert mura ku ruhara uburusiya bwoba bwaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu arangira ibyo byashyikirijwe mu gihe leta z'ubumwe za amerika nyine yatangaje ejo nyine ko batazigera bashyigikira ingendo y'uburusiya aho bwigaruriye mu mwaka wa bibiri na cumi na kane izinga rya Crimea risanzwe yegukira Ukraine kandi ibihano byafatiwe uburusiya bitazigera bikurwaho kugira gushika Crimea isubijwe Ukraine ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo mu gihe yariko yishura ku bibazo by'ashingamateka ejo kuwa gatatu ku bibazo rero bitandukanye harimwo n'ikibazo cy'uburusiya umwana w'umukobwa umwe mu bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icyenda niwe ngo yandura umugera wa sida uko iminota itatu iheze buri munsi ivyo biri mu matohoza yakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni icegeranyo cashikirijwe ejo kuwa gatatu mu nama mpuzamakungu yahariwe sida i amsterdam mu buholande kivuga ko abakobwa b'imiyabaga aribo babangamiwe kuruta abandi n'uwo mugera cyane cyane bivanye n'ubusumbasumbane bw'ibitsina iyo raporo ivuga kandi ko habaye gutera imbere mu kurwanya sida mu yindi mirwi y'imyaka ariko ko mu miyabaga hakiri urugendo rurerure ku bwa angelique kijo muririmbyi kandi yafashije kugira ikicigwa gikorwe aserukira kandi akaba umukorerabushake wa unicef ashikiriza ko umuti ari ugushira abana b'abigeme mu mashuri no kubafasha mu bikorwa byo kwiteza imbere umupasitori w'umunyamerika afungiwe muri turukiya yagirizwa iterabwoba no gusuma urusaku agiye gukurwa mu ibohero acungishwe ic'amaso mu rugo rwiwe ibyo byatangajwe ejo ku gatatu n'ikinyamakuru ca leta ya turukiya anadolu ifungwa ry'uwo mupasitori azwi ku izina rya andrew bronson yamuka mu gisagara ca black mountain ni muri leta ya carolina y'uburaruka muri leta z'ubumwe za amerika ryaratosekaje cyane imigenderanire hagati ya turukiya na leta z'ubumwe za amerika amakuru yo kumucungisha ic'amaso aje inyuma y'indwi imwe sentare yo mu gisagara ca araga mu burengero bwa turukiya ifashe ingingo yo kumugumiza mu ibohero ariko ntibiramenyekanya igihe igikorwa cyo kumwimurira aho azofungirwa ic'amaso kizobera umushikiranganji w'intara ya gaza w'amagara y'abantu yashikirije ko abanyepalestina batatu bishwe ejo ku munsi wa gatatu ni ibitero isirayeli yagavye mu buseruko bwa gaza igisirikare ca isirayeli gitangaza ko cateye ikirindiro ca gisirikare cy'uwo muhari hamas mu ntara ya gaza inyuma y'aho abasirikare ba israeli barasiwe ku rubibe ibyo bihugu ko ari bibiri bibana ibyo bitero bije bibaye iminsi mike abakuru b'umuhari hamas hamwe n'abategetsi ba israeli bemeranije guhagarika intambara muri ako karere ayo masezerano yahonyanzwe mu ndwi iheze inyuma yaho umusirikare w'igihugu ca israeli yiciwe n'umunyepalestina amakungu rero akabandanya avuga yuko iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu bibiri bikwiye guhera kugira amahoro aboneke mu banyagihugu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho bamwe mu rwaruka bari mu miryango itandukanye bemeza ko inyigisho z'ikigo ubuntu zarutumye ruvavanura n'agatima ko gukumirana mu bya politike no mu butandukane bwabo ubwo rwaruka ruvuga ko rwasanze kudahuza ari bisanzwe rukabona ko kwijukira imigambi ibateza imbere ariyo nzira irashe ibindi twumvirize umumenyeshamakuru wacu Raymond Nzimana ikigo ubuntu kiriko kirashikiriza ibyavuye mu mugambi cyakoze mwaka wa bibiri na cumi na kane wo kwigisha ugwaruka mu butandukane bwago kuri uyu wa gatatu bamwe mu gwaruka bari mu migambwe itandukanye bemeje ko izo nyigisho zabagiriye akamaro mu bijanye no kubavanura n'agatima ko gukumira abo badasangiye ivyiyumviro vya politiki samuel iradukunda nimbonera kure ugwaruka rwo mu mugambwe snedevde duri ku butegetsi mu gihe martin hagerimana yahoze agwana mu muhari paripe w'utu fnr mugambwe snedevde jewe ntaraja muri santere ubuntu hungu twoba twarakorana baca bakora bakerekana ko umenga barasumba cyane abandi bari mu yindi migambi berekana ahubwo yuko aribo bakomeye aho santere ubuntu izije ubwanyu naciye nkurikiza akaranga k'umugambwe sendedefudede neza nk'uko kari naragerageje kuja mu ishyamba ndagwana gatoya ariko birananira tamuhira nashitseyo rero tutumvikana neza n'abantu bari muri sendedefudede kugira ngo tubanze tumenye igikorwa cy'urwaruka twabanza kumenya ibikorwa vyinyegeje inyuma ya politiki ngira ngo barahenda ugwaruka cyane kubera tuba twishakira n'utwo twisomera sinzi tugaca tuguma dukurikira ivyiyumviro vyabo kiretse abo banyamigambwe abandi izo nyigisho zagiriye akamaro n'abari bafise ingeso yo gukumirana ifatiye ku bwoko ive hari umugisha atanga akarorero ku nyifato y'abanyeshuri bo muri risetora iri muri komine mugambi intara ya bururi nayo jerome niyo yitorera ava mu bwoko bw'abatwa avuga ko imbere y'izo nyigisho atabona iyo aja kubera ikumirwa ry'abatwa mu burundi none ko nakunze isanga abatwa banenwa cyane ati ubu ndiko ndajahe cyangwa ndiko ndava hehe icyo nungutse ukubona yuko twebwe urwaruka ikiducanishamo atari bwa bwoko ahubwo ikiducanishamo ishamo yari politiki y'abariya bo hejuru isetora kare yari iranzwe n'ibintu by'amoko n'ibintu byo gucanamwo hagati y'abanyeshuri badahuza ariko aho santere ubuntu ije twabonye inyungu niniya cyane kuko utwo dukosa twagiye turagabanuka turateba turahera kugeza yaho ata bintu by'amoko biri mu kigo ca risetora ubu baba aba banyamigambwe eka nabo batabona kumwe abo badasangiye ubwoko bose babona ko abarundi bari bakwiye kubana mu butandukane bwabo mu kugendera ku muco w'ubuntu nimba jewe mfise akabira k'ubuhutu menye ko umututsi nawe yaremwe n'imana umutwa nawe twaje tumusanga mu burundi nk'abahutu n'abatutsi ndazi mugabo gusa tukamenya yuko by'ukuri igihugu twese tugisangiye byari kuba byiza twese tugendeye ku muco w'ubuntu tukerekana yuko bese twaremanywe agashusho imana yaduhaye imana ntiyaremye umuhutu ntiyaremye umututsi ntiyaremye umutwa yaremye umuntu furera emmanuel ntakarutse imana umuhuzabikorwa mu kigo ubuntu asaba guharuka kudata umwanya bishinga abanyepolitike ahubwo bagafashanya mu gushinga imigambi kugira biteze imbere none n'ubu hariho urwaruka ruta umwanya mu bintu byinshi bitagira mvura bibaza ngo bariko barikingira naho bariko barata umwanya boja muri iyo ntumbero nshasha yo gukorana yo kurabana ryiza yo gufashanya yo gushinga imigambi hamwe bosanga bariko barunguka ibintu birengeye kure n'iyo ivyo batariko bararonka ubu uyu mugambi w'ikigo ubuntu wigishije urwaruka rungana n'amajana icenda ibijanye n'amahoro n'ubuntu urwaruka ruva mu makomine cumi n'atanu ari mu ntara zine ziri mu gihugu c'uburundi arizo gitega karusi rumonge na makamba ubwo rwaruka mu butandukane bwago rwemeza ko rwahavuye ruhindura inyifato ubu rukaba rushira imbere imigambi yo kwiteza imbere ari naco gituma rwashinze icirango ryo kuguranana ficoba village community bank iryo naryo rigafasha gutanga ingurane kuwerekanya umugambi utomoye wo kwiteza imbere i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
mu burundi kandi urwego rugenduza itangazamakuru sense rurashima ko amaradiyo yahagaritswe gusamirana mu burundi ko amaze gukora ibitari bike mu ntumbero yo kwikosora nestor bankumukunzi arongoye urwo rwego yanasabye abajejwe intwaro n'abo mu bindi bisata korohereza abamenyeshamakuru mu gikorwa cabo kuko bari mu bafasha mu iterambere ry'igihugu i bujumbura twumvirize umumenyeshamakuru wacu diane ndonse bimwe mu byihwejwe mu nama idasanzwe y'urwego rucungera itangazamakuru senise yabaye kuri uyu wa gatatu harimo ingena amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byakoze muri uku kwezi kw'indwi nestor bankumukunzi arongoye urwo rwego yavuze ko muri rusangi byateye intambwe ishimishije mu kubahiriza amategeko nka radiyo isanganiro na radiyo rema fm zikaba ziri mu zashimiwe mu buryo bw'umwihariko uwarongoye urwego sense ntiyasize inyuma mu gushimira amaradiyo yahagaritswe gusamiranira mu gihugu cy'u Burundi nk'iradiyo ijwi rya amerika n'iradiyo y'abongereza bbc ko amaze gukora ibitari bike mu ntumbero yo kwikosora ibyo binyamakuru nabyo ntitwabivuze twabonye yuko tukiri mu mwihwezo kandi ahanini tukaba twabonye yuko bimaze gukora ibitari bike bijya mu ntumbero yo kwikosora twizera rero yuko mu minsi ya vuba mu minsi iri imbere tuzohava dutuma ko ababirongoye kugira ngo tuvugane neza hanyuma dusubire tubone kuvyugururira dusanze bigenje neza kugira ngo basubire gukora ariko kandi ngo hari n'ibindi bimenyesha makuru bimaze kugabishwa ariko n'ubu bitarisubirako nestor bankumukunzi yamenyesheje kandi ko mu rutonde rw'ibigiye gukorwa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda harimwo ugukomeza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aha akaba yagiriye ko yibutsa abajeje intwaro nabo mu gisata c'umutekano eka n'ibindi bisata kwama baborohereza mu kazi kabo muri ico gihe rero tugasaba yuko abo bose bari bukorane nabo abajejwe intwaro abapolisi n'abandi ko bokubahiriza na ntaryo umumenyeshamakuru kubera ari ngaha kugira ngo nawe aterere agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu dusaba rero yuko baba abo mvuze canke abandi ntavuze baba mbere n'abo basabwa amakuru ko na ntaryo bokwama babaye hagufi bakatanga ayo makuru kuko igihe umumenyeshamakuru arondeye inkuru ntayironke aho yateza kuyikura acayikura hatariho maze ya nkuru akayironka kumbure idatomoye atariyo tukifuza rero yuko abamenyeshamakuru bokwakirwa neza nk'abantu bariko barafasha igihugu ni mu gihe abamenyeshamakuru basanzwe baburabuzwa na bamwe mu bajeje intwaro iyo barondera amakuru mbere bakirengagiza ibibaranga nk'ikarata ndangamumenyeshamakuru bahabwa n'iradiyo cyangwa ikimenyeshamakuru bakorera bagasabwa izindi mpapuro badafise nk'ikarata itangwa n'urwego sense uwururongoye avuga ko hakiri ibihaze kugira ngo igikorwa cyo kuyikora gihere tukaba twasanze hariho ibinyamakuru bitarashobora gushikiriza ibisabwa kugira ngo iyo karata itangwe tukaboneraho rero akaryo y'uko twosaba abo barongoye ibyo binyamakuru kugira ngo bashobore kudushikiriza mu maguru mashya ibyo byose bikenewe kugira ngo izo karata zishobore gukorwa zibone eh, gutangwa kuko byarabonetse yuko bikenewe yuko iyo karata abamenyeshamakuru boyironswa muri iyi nama y'urwego sense habaye ukugabisha ibimenyeshamakuru bitaratangura gukora kandi byarabisabye nestor bankumukunzi avuga ko amezi icumi arekuwe n'amategeko kugira ngo babe batanguye gukora inyuma yo kwemererwa byinshi byayarengeje i bujumbura diane donse ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda ejo kuwa gatatu ni wo wari umunsi wa nyuma wo kwakira kandidatire ku bantu bifuza kuba abakandida mu bibanza by'abadepite mu matora ategekanijwe mu ntango z'ukwezi kw'icyenda ku bindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboye komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko kugeza ku munsi ubanziriza uwa nyuma ngo iki gikorwa cyo gutanga kandidatire kirangire imitwe ya politiki itanu yari imaze kuzana abazabahagararira mu nteko ishinga amategeko umubare w'abakandida bigenga niwo wari ukiri muto ugereranije n'abandi bitabiriye gutanga kandidatire zabo ku bakandida bigenga bwana ntibanyendera erisamu ni umwe mu babaye mu ba mbere mu gutanga kandidatire ye nk'umukandida wigenga aganira na radiyo ijwi rya amerika yumvikanishije ko ingorane bahuye nazo arizo zatumye aza ku munsi wa nyuma iyo uvuze kuri umukandida wigenga bahita bikanga bakumva ko ushobora kuba uje kurwanya leta mu by'ukuri akaba ari imyumvire itariyo ibyo rero byadusabye kumanza mu by'ukuri kwigisha abaturage yewe n'abayobozi b'inzego z'ibanze nabo hari abafite imyumvire imeze gutyo abaturage bashaka kuza kudusinyira kuri umuyobozi w'inzego z'ibanze akaza akabareba ikijisho cyangwa akiporomosa akavuga ko uri bumusinyire uri bumusinyire uri bumukoreho nayo nanone bikaza gusubira inyuma kugira ngo mwumvishe nkamwereka ibyangombwa nkamusobanurira ko narwanya leta nubwo uyu wifuza kuba umukandida wigenga yishimira ko yabashije kwegeranya ibyo yasabwaga byose nubwo byamutwaye iminsi myinshi avuga ko ariko hakiri izindi mbogamizi zimutegereje we na bagenzi be b'abakandida bigenga akanaboneraho gusaba ko hari bimwe mu byahindurwa mu mategeko bikigora abakandida bigenga dukwiye koroherezwa nk'iyo bavuga ati bona abantu magana atandatu ariko bakura aho wumva ubonye hose mu gihugu utarinze kuzenguruka igihugu cyose kuko hari n'ahantu ugira ukabona birakugoye bitewe n'imiterere bitewe wenda n'abantu bake uhazi ugasanga ni imbogamizi ariko hakaba n'ahantu umuntu ashobora kwisanga ku buryo n'abo bantu magana atandatu ashobora kubabona mu buryo bumworoheye n'umubare baka w'amajwi tugomba kujyana nawo ntabwo woroshye kuko ni nawe baka ishyaka rero reba ishyaka n'umuntu ku giti cye mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyoroshye ntekereza ko rero bagombye kureba neza itegeko ribitegeka bakareba uburyo ki barisubiramo bakarijyanisha n'igihe kugeza ubu abifuza guhatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko baje kuri lisite y'amashyaka nibo bavuga ko basabwa ibintu bike nyamara n'ubwo abasigaye bose basabwa kwirwanaho bonyine hari benshi badacika intege urugero ni urwa madamu wizeye ariye uhatanira umwanya w'abafite ubumuga nawe akaba afite pararize yemeza ko ubumuga bwe afite butazamubuza guhatana mfite pararize iruhande rwose ntiyirebye uko ameze nasubiye mu ishuri muri kaminuza igitabo nanditsemo nashatse kumenya uko abafite ubumuga bakora kubera gukora risaci nkumva n'ibibazo bafite numva nkeneye kubafasha nkabavuganira ufite pararizi igihande cyose ni ikibazo ki- gituma udakora uko byakabaye bigenda urumva uramutse ugize amahirwe yo kujya mu nteko ishinga amategeko washobora gukora k'undi mudepite udafite ikibazo na kimwe bisanzwe mfite akazi akazi nkamazeho imyaka umunani kandi nta kibazo mpagira gukora ukuboko k'uruhande rw'indyo rurakora amakuru twakuye muri komisiyo y'igihugu y'amatora agaragaza ko mu gihe hari hasigaye umunsi umwe ngo igikorwa cyo kwakira kandidatire z'abifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko kirangire abagore mirongo inani n'umunani aribo bari bamaze kwiyandikisha nk'abifuza kuzahagararira bagenzi babo mu nteko ishinga amategeko nabo bazahagararira urubyiruko bari bamaze kuba cumi na bane biyandikishije mu gihe amashyaka ya politiki atanu ariyo yari yamaze kuzana urutonde rw'abazabahagararira mu nteko abafite ubumuga bari bamaze kuba bane mu gihe abigenga aribo bari bakiri ku mubare muto wa babiri gusa iyi gahunda yo gutanga kandidatire yatangijwe tariki ya cumi na kabiri z'uku kwezi kwa karindwi yarangiye kuri uyu wa gatatu itariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa karindwi abakandida bemewe bazatangazwa tariki ya mirongo itatu z'uku kwezi naho tariki ya cumi na gatatu kugeza ku itariki ya mbere habeho ibikorwa byo kwiyamamaza inteko ishinga amategeko y'u rwanda igizwe n'abadepite mirongo inani harimo mirongo itanu na batatu baturuka mu mitwe ya politike makumyabiri na bane bahagarariye abagore babiri bahagarariye urubyiruko n'umuhagarariye abafite ubumuga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika habandanya kuronderwa uburyo abana b'abimukira bari baratandukanijwe n'ababyeyi babo igihe bafatirwa ku rubibe hagati ya mexique na leta zunze ubumwe za amerika bosubira guhuzwa n'ababyeyi babo uwo mugambi ukaba ushyizwe mu bikorwa inyuma y'uko amakungu yamiriye kure uwo mugambi wo gutandukanya abana n'ababyeyi b'abimukira wari watunganijwe na perezida donald trump ibindi twumvirize mugenzi wacu placide magambo ariko yimenyereza ku bijyanye n'umwuga kuri radiyo ijwi ry'amerika abana b'abimukira babarirwa mu magana abenshi bakomoka mu bihugu byazahajwe n'imyiryane byo muri amerika yo hagati baracyari ahantu batandukanyijwe n'ababyeyi babo ku mupaka wa leta zunze ubumwe za amerika na mexique abayobozi bo muri amerika basabwe n'ubucamanza kongera kubahuza n'imiryango yabo bitarenze kuri uyu wa kane bamwe mu bayobozi bo muri leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'abanyamategeko b'urugaga nyamerika ruharanira ubwigenge bw'abaturage kuri uyu wa kabiri bitabye umucamanza w'akarere ka san diego muri leta ya california bwana dana sabro basobanuye aho itegeko ryo guhuza abana ibihumbi bibiri na magana atanu mirongo itanu n'umwe bari baratandukanyijwe n'ababyeyi babo rigeze rishyirwa mu bikorwa abo bana bari baratandukanyijwe n'ababyeyi babo ubwo bambukaga umupaka binjira muri amerika mu buryo butemewe n'amategeko mu byumweru bishize bafashwe hakurikizwa itegeko rya perezida donald trump rikumira abimukira bambuka umupaka wa Mexique bitemewe n'amategeko nyuma y'uko ibihugu by'impande zose z'isi byamaganiye uyu mugambi wa perezida Trump iyo gahunda yo gutandukanya imiryango yabaye isubitswe kandi abenshi bavaga mu bihugu bya Guatemala, Honduras na El Salvador Trump yagize ati nibyo imiryango nigume hamwe ariko igikuru nuko n'umupaka wacu urindwa bihagije ariko kandi iherezo ry'iri tegeko rya perezida trump ritandukanya abana n'ababyeyi babo ryasize abayobozi benshi batiteguye neza igikorwa cyo kongera guhuza abana n'ababyeyi bari baratandukanyijwe mu cyegeranyo cyashyikirijwe umucamanza dena sabro kuri uyu wa mbere kigaragaza ko abana bagera ku gihumbi n'ijana na mirongo inani na barindwi bamaze kongera guhuzwa n'imiryango yabo bamwe mu bayobozi batangaza kandi ko ababyeyi b'abana bataragera ku myaka itanu bangana na magana ane mirongo itandatu na batatu batakibarizwa ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika bivuga ko abo babyeyi bashobora kuba barahambirijwe bagasubizwa iwabo basize abana babo ubuyobozi bwa leta zunze ubumwe za amerika buvuga ko iyi mibare igisuzumwa neza ariko ikanavuga ko abacyuwe ku bushake bajyanwe basize abana babo kuri ubu abaharanira uburenganzira bw'abimukira muri amerika barasobanuza niba abirukanwe bari barasobanuriwe neza aho berekezwa muri rusange ubuyobozi bwa leta zunze ubumwe za amerika buvuga ko imiryango magana inani mirongo irindwi n'icyenda yongeye guhuzwa abenshi muri bo bakusanyirizwa mu bigo by'impunzi hirya no hino muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihe baba bategereje imyanzuro y'ibigenwa n'amategeko ku birebana n'ubuhungiro baba basaba ikizakurikiraho ni uko bashobora kurekurwa ariko bambitswe utwuma tw'ikoranabuhanga dutuma bacungwa aho baherereye kandi bemeye ko bazitaba inkiko mu gihe kizaza abandi babyeyi magana atanu mirongo itatu n'umunani bacungishijwe ijisho kandi bahujwe n'abana babo ariko bategereje uburyo bacyurwa mu bihugu baturutsemo mu bana bagera ku bihumbi bibiri na magana atanu mirongo itanu n'umwe batandukanyijwe n'imiryango yabo igihumbi magana atandatu na mirongo itatu na bane bamaze guhuzwa n'ababo abagera kuri magana abiri ntibakiriwe kubera impamvu zitandukanye naho iby'abandi bana bagera kuri magana abiri mirongo itandatu biracyakurikiranirwa hafi abandi bagera kuri magana ane mirongo itandatu nabo biravugwa ko baba baramaze kwirukanwa ku bana bafite ababyeyi bakiri muri leta zunze ubumwe za amerika magana cyenda muri bo birateganywa ko bazacyurwa ku ngufu ariko umucamanza wo muri leta ya california dena sabro yabaye ahagaritse by'agateganyo uwo mugambi wo kubasubiza iwabo ategereje kumenya niba bahabwa umwanya w'amahitamo ku nzira zemewe n'amategeko bakoresha iyo bamaze guhuzwa n'abana babo
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Oh my God, oh. Hey. When she come for the area, say all the man them Joe Ajo, all the boys down Kulugu. Yeah. Say let the dead dance Kulugu. You feeling me, baby, Walangolo. I'm the king of the Kunto, and they loving the way I do this uncle. Yeah. I'm a kawal na njogodo. Step that baby, come be mine now. I love my shit in all the days she don't take. Hey, aroma shita, aroma shita. Say baby, give me your love, aroma shita. Because I love you with all my heart. Go aroma shita now. Oh, wind up, dogodo, hey yeah, dogodo, oh my, dogodo, school school, dogodo, Kaliyana, dogodo, oh mama, dogodo, oh father, dogodo, oh nana. I say dogodo, dogodo, no other, dogodo, Asia, dogodo, China, dogodo, you know I wanna, dogodo, control, ya, dogodo, oh cha, dogodo, oh ah, dogodo, oh my. Now we